baaba sagaltamii fi torbaffa irra jirra baabdi sagaltamii torbaffa'aa tuni al-istikhaaratu wal-mushaawaratu baaba jettu al-istikhaaratu filannaa barbaaduu rabbii guddarra istikhaaraa yoo jedhani jidduu waa lamaa ta irra caaltu rabbii kiyya naafili jettee yoo waa lama sirratti wal fakkaatani jidduu waa lamaa ta irra caaltu rabbii kiyya naafili jettee filannoo rabbi irra barbaadu yoo intala takka takka ta diinii qabdu argatte akkasuma ammallee diin biratti ta bareeduma qabdu argatte ta biroo takkallee ta diin qabdu maallaqa qabdu argatte waa lama guutuu qabdi gamaa gamana yaa rabbi tun diiniif bareeduma qabdi tun diiniif ammoo qabeenna qabdi tamitti godha jettee qalbiin tantee tuni ta tawfiiqa itti taatu yoo dhabde baabul istikhaarati baaba filannoo waa lama kasirratti wal fakkaate rabbirra barbaadu yaa rabbi ta irra gaarii naa fili tawfiiqa naa kenni jette filannoo rabbirra barbaadu yoo amma gaa zamana hujii keessa jirra hojiin lama gadi baate yaa rabbi gaata khayrii qabdu ta salaata fi ibaadan keessatti nan dhoorgamne ta ammas tawfiiqa keessaa qabdu naafilillee yoo jedhani nima taate gaa yoo lama wal bira namatti gadi baate wal mushaawarati akkasuma baaba mari'atuuti nama birootiin mari'atu ahla arra'yi wassalaahi warra saahiba yaada dheerinnaa rabbiin isaanii kenneefi warra tolinnaan beekamani mari'annaa isaanirra barbaadu tun bani aadam wajjiin mushaawaraan istikaaran ammoo rabbii gudda'a wajjiiniya duuba tamtu dura durfama jedhanii olomaan islaamaa keessatti wal dhaban waan tokko yoo asirratti wal fakkaatte rabbiin dura naafili jettamoo moo nama gaarii ka saahiba ra'ayii qabu tokkoon mari'attee mee keessaa naafili jettaani jedhanii olumaani wal dhabanii dura filannoo rabbiirra barbaaduutu durfama jedhan hadiisa keessatti waan nu dhufe kanaaf hadiisa jaabir yoo waan tokko yaaddanii rakaa lama salaata jechutu jira eegasi rabbiin nuu fili jettanii kadhaa jechutu jira yeroo sadi akkas goota hanga ifa sii baatutti jechu yeroo sadi salaata istikaara'aa salaatte yoo ifa sii bahuu baatte eega yeroo sadi salaatte nama saahiba ra'ii tokko nama salaaha gaarii itti beeytu tokkooni mee waan kana yeroo sadi istikaaras itti salaatee ifa naan baane mee ati amma naafili jettee nama saniin mari'atta jechu yoo inni waan khayrii irratti si qajeelchee jedhe san fudhattee jala deemtaa jala deemtaa akkasitti tartiibni kana jechu istikaara dura قال الله تعالى ربين الآن أكجنوا وشاورهم سهابدوتان مريئت في الأمر حالة كيسة يودلقوا فيته sahaabdota teetin mari'adhu rabbi nabi muhammadiin jedhe istikaaraa jedhee mushaawaraa jedhee silaa istikaararraa dura dubbatuu qaba istikaaran waan qur'aana keeysatti hin dhufiniifi ta qur'aana keeysa dhufte san dura nuuf dubbate jechuu isiin qur'aana keeysa jirti mushaawaraani washaawirhum isaanin mari'adhu sahaabdotaani fil amri haala takka yoo atiin kun dalaguuhun murattee sahaabdotaan mari'adhu osoo ittiin seenne fa'izaa cazamta fatawakkal cala allaah jechuutu dhufe duuba وقال تعالى ربين الآن أكجنوا yoo sahaabdota naamusa bareedaa isaan qabanirraa nuuf haasawu wa'amruhum haalli isaanii shuuraa mari'atamaadha beeynahum idduu isaanitti haalli isaanii idduu isaanitti mari'atamaadha eeyya tashaawaruuna wal mari'atan fiihi haala takka keeysatti yoo dalaguu fedhani sahaabdonni wal mari'atanii mariin duuba rabbi nabiyyi ifilleetti ajaje sahaabdotallee warra waa mari'atu jedhee naamusa bareedaa akka taate isaanirraa nutti haasaye rabbal aalamiin duuba namni muslima tahe tokko sahaabdota dalagaa isaanitti fakkaatu isaanitti hidhatu namarra jira mushaawaraani haala warra nu dura dabree ka sahaabdotaati ka warra salafaati warri mu'mintootalleeni ka rabbitti amane itti hidhatee haalli isaanii kana tahuu qabaa yatashaawaruuna fi maaliif jennaani namni mushaawaraa godhe inna daamawu jechatu jira namni waan takka jajjabaate ni argata namni mushaawaraa godhe ni milkaawa jechuutu jiraaya tanaafi nadaamaan qabdu waani mari'iin dalagani akka ummanni keenya ka oromoo jedhu udaani yookaan dhoofon mariin taate in ajooftu jedhan silaa waan ajaa'aa takka waan fokkattuu takka ammoo yoo mari'in godhanoo walii galla namni tokkonuma keessaa amma falli biraan jiru karaa deemu jirra makiinaa bakka itti gatta'an dhabaniituma abboo asitti mari'atee namni makiinaa keessa jiru ifirraa asumatti feestaalii si kenninaa gattaa yoo jedheeni nama tokkottuu hin ajaa'u jechuun mari'in godhanii rakkoo jirtu beekanii mari'atanii godhanii tuuba wanni mariin tahe hin ajooftuu jedhan hagas takka marii waasi fudhachiiftu jechuu musshaawaraan. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي الآت هجرة رسول ربي تهجر يعلمنا كنبرسيس الاستخارة في لنو رب الرب ربادو nuufili jettee rabbi irra barbaadu filannoo rabbi irra barbaadu kanu barsiisu tahee jira fil umuur haalowwan kulli haa cufa isii keeysatti fil umuuri allatii yuriidu iqdaama calayha amrii tokko ka irratti turfamee dalaguu heduu tokko cufa akkasii keeysatti filannoo rabbi irra nu barbaadu kanu barsiisu tahee jira mubaahatan kaanati cibaadata waan tokko ta halaalaa tahitti yookaan ibaadaa takka tahitti jechuu ibaadaa keeysaa filannu tami mee dura aansa ibaadaa tana lamaanirra hifzii qur'aanaa dura aansa moo moo rabbii kiyya lugaa arabaa baratuu dura aansa jettee amriin kun lamaan yoo sitti wal fakkaate lachuu cibaada hunoo ibaadaa keessatti illee jechuudha. Kasuurati akka suuraa minal qur'aani qur'aanarraa taate nu barsiisutti akka suuraa qur'aanarraa taate nu barsiisutti filannaa rabbiirra barbaadu cufa amrii keeysatti rasuulli kanu barsiisu tahee jira jabeeyse inuma akka qur'aana ka suurati min alqur'aan akka nu barsiisu nu barsiisa ajaa'iba waan jabdu jechu tacliimuhaa ka tacliimi suura inuma salaata filandoo kana amrii filandoo kana nama barsiisuun akka qur'aana baromsa qur'aanatiin wal fakkeeysee jabeeysee yeroo itti godhee tartiiba itti godhee rasuulli akkana barsiisaa yaquulu duuba rasuulli ka jedhu tahee jira idaa hamma wogguu yaade ahadukum tokkoon keeysan yoo yaade bilamri waan tokko ka dalaguun isii namaaf baqqaatu tokko yoo yaade waan dalaguun namaan baqqaane miti waan dalaguun namaaf baqqaa'u tokko namni tokko yoo yaade duuba waan ammas dhiisuun isii baqqaa'u tokko yoo yaade lachuu dalaguuf dhiisuulleen lachuu karaa godhamtu ni yaade waan tokko yaani duuba ta keeysaa qabatu wallaale ذا هم أحدكم يو ياد تكون كيسا بالأمر هالة تبقعت يو ياد إسيني الجائز فعلا أو تركا دلقونس ديسوس فولكتا تكو يو ياد فليركع ها صلاتتي ركعتين ركع لما ها صلاتتي إسيني من غير فريدة درك أمملي تجرت تكها صلاتتي ta dirqaman tahini raka'a lama haa salaatuti eega raka'a lama salaatee xumuratee irraa bahe summa liyaqul eegana haa jedhu eegana aqiba faraagihi min assalaati mustaqbila alqibla qiblatti fuula deebi'e tuuba raafica yadayhi bacda alhamdi wassalaati harka ol fuudhe harka ol fuudhuu kana gaa bakka inni irraa argellee abbaa kitaabaa hin beekne inni eega salaatee irraa bahe qiblattis fuula deebi'ee harkas ol fuudhee rabbi faarsee salaata rasuula irratti buuse kulli du'aa'ii keessa salaataaf salaanni salaataaf salaanni sunnaadha eegas duuba اللهم إني أستخيرك يا الله إني أن كن أستخيرك في لأنه سر بربانا بعلمك بكم سكن كيتني أن في لأنه سر بربانا بكم سأتيك أبدو وأن كان لمن كيسا تئرنا قارئي تتوفيق إرنا قبدو تخيري في الدنيا فآخرة إرنا قبدو ستبيك أستخيرك في لأنه ati naafiluu sirra barbaada bicilmika beekumsa keetiin ati naafiluu sirra barbaada jedhiya kana jedhee kadhataaya beekumsa keetiin ati naafiluu sirra barbaada duuba takkatti qoma rabbiin bal'isaaf jechuu gaawaa lamaan tana keeysa naa bal'isi ta irra khayrii sanna qabsiisi jechuu taati dubbiini وأستقدر كان دنديسي سلي سر برباد بقدرتك دنديسي تيتي دنديسي تيتني ولمن تنكيسا تئر خيري قبضو تجاف آخر الإف أتئرتنا دنديسي سلي سر بربادايا واستقدر كان دنديسي سو ولمن تنكيسا تئر خيري قبضو بقدرتك دنديسي تيتن أتنا دنديسي سلي eeganaa filte sirra barbaada haa jedhuutiya wa as'aluka sin kadha rabbii koo min fadlika arjummaa tantee alcaziim guddoo taate irraa si kadha haa jedhuutiya min fadlika alcaziim arjummaa tee guddoo taate sanirraa si kadha فإنك ربي كي تقدر أتني دنديتا وشفرت waan iraadan ta'e itti rarraate cufaa ni dandeessa rabbiini wanni iraadan isaa itti rarraate waa cufaayyuu idaa araada allahu shay'an fayyaquula lahu kun fayakuunuma waa takkalle فإنك أتين كن تقدر لدن ديسا ولا أقدر ربيك أن دندي أمو من دندي على كل شيء وأشوف الرتي inumaayyuu cufaami waan gariirrattu an dandeeyse hin qabu rabbii kiyya yoo atin na dandeeysifte male wa taclamu rabbii kiyya ati hin beeyta waani kayrii naaf tahe cufaayyuu ni beeyta walaa aclamu an hin beeku waan ati na barsiifte yoo taate malee waan kayriin keeysa naa jirtu barakaan keeysa naa jirtu an hin beeku tama beeytu san ati fumaanaafin wa anta atiin kun rabbi allaamu beekaa alguyuubi waan fagaateti waan namarraa fagaate maraa sit beeka waa lamaan irratti wal fakkaatte tana ta tawfiiqa naa qabdu an addunyaaf akiratti hin beeku tummaan naafin allaahumma yaa rabbii kiyya in kunta yoo taate taclamu ka beeytu rabbiin ka beeytu yoo taate rabbiin akkana jechuun kun inni akka haala ifitti rabbitti haasawuu taate in kunta taclamu yoo rabbii kiyya wanni an irratti muradhe kun in kunta yoo taate taclamu ka beeytee fuulduratti naa dabarsite yoo taate yoo ka beeytu taate jechuuni in kunta yoo taate taclamu kanaa murteeysite yoo taate ma'anaa ta'wiila yoo goone ka beeytu yoo taate jechuun kanaa murteeysite yoo taate anna hadha al'amra amrii kana lamaan keeysaa ka irra khayrii kanaa murteeysite yoo taate naaza al'amra amriin kun khayrulli naaf caalaa jechuu ka murteeysite yoo taatena fi diinii diin kiyya keeysattiifi diin kiyya keeysatti naaf caalaa jettee kanaa murteeysite yoo taate ومعاشي جرينا كي يكا الدنيا كي ستلي ناف چالتو جتي كنا مرتيسي تيوتاتي وعاقبتي بودا أنتو أمري هالك يا كي ستلي بودا أنتو هالك يا كي ستلي تاناتو ناف چال جتي ربي كنا مرتيسي تيوتاتي فاقدره لي إسسا ناف تاسسي ويسره لي إسسا نالافسيا أو قال شكين أسي دبي تنافي أو قال تكيني جدا عاجل أمري جرجرا أمري كيا كي ستيفي سن الدنيا دا وآجله ما جي أنا أمري كيا كي ستي واني كناف قاري جتك مرتيسي تيوتا تربيو naaf beeytee naa murteeysite yoo taate faqdurhu isa san taasisi lii naaf taasisi qalbii tiyya keeysatti naaf banii naa taasisillee wayassiruhu lii naaf laaffisiya naaf taasis naaf taasisi ammas naaf laaffisi naaf laaffisi akkuma tafsiirati akkuma tafsiira axfu tafsiirin ou akas yookaan irra akasii taati wanni taqdiira tahe tun ta mashaqqaa qabdullee fi ta mashaqqaa hin qabnellee ni qabatte wayassirhu liini naaf laaffis laaftuu naa godhi oma naa dabarsite san jechuullee ni taate summa baarikli eeganaa barakaa naa godhi fiihi waan naaf dabarsitee laaffifte san keeysatti barakaa naa godhi jedhee haa kadhatuuya وإن كنت يوتات ربك يتعلمك بيتنا دبرسته أن هذا الأمر أمر كن شر لنا فما جتشو بيتي كنا دبرسي تيوتاتي في دين دينك يا كيستي في وان دينك يا كيسا ندرر هدينك يا وجين أمو إن ديمني ومعاش جرينك يا كيستي حما جتي بيتي كنا دبرسي تيوتاتي وعاقبة بود أنا أمري أمريك يا كيستي حما جتي كنا دبرسي تبيتي يوتاتي أو قال تكيني جد رسولي عاجل أمري جرجر أمري كيا وآجل ما جي أنا إسا كيستي بيتها ما جتي كنا دبر ستيوتاتي فاصرفه أمري سنغر قلت عني نرى أنا في سدويد والتقر قلت قلبي تي كيسا باسي واصرفني نغر قلت عنه وان سنر اللي أنا اللي غر قلت دويد والتنقل يا دويد gara kafaallaa tahan kana walitti nu godhi jedhee irraa kadhata jechuudha waqdur liya alkhayra waqdur naaf taasis lii anaa kanaaf alkhayra waan gaarii naa taasisi haysu kaana bakkuma argame maratti waan gaarii naaf taasisi bakkuma wanni gaariin argamte marattu naaf taasisi akka an dalagadhu na godhi akka waan sanitti an gayu na godhi jechu summa raddii raddinii eeganaa raddinii na jaalachiisi bihii waan san eeganaa na jaalachiisi waan san jechu namaa dabarsee nama jaalachiisuni waan ajaa'ibaati khayrii galii sii dabarsee taatiin jaalannetu jira jaalala jala oofe summa raddinii bihii eeganaa na jaalachiisi qaala rasuulli ni jedhe eega du'aa'ii tana jedhe gurbaan suni namtichi istikaaraa barbaadu suni wayusammaa maqaa dhawa haajatahu haajaa isaasan akkam jedhe yaa rabbi hajjiin barana kanaa yoo khayrii keeysa naa jiraatte diinif dunyaafi jedhee hajjii san maqaa nama yoo mucayyoon tuni yaa rabbii kiyya diiniif dunyaa keeysatti tun irra bu'aa naa qabaatte jedhee mucayyoollee maqaa nama dalagaa taatus maqaa dhawa jechuu eegas du'aa'ii tanaan kadhate wayusammaa hajaa maqaa dhawa haajatahu haajaa isaa maqaa dhawa اللهم إن كنت تعلم أن حجي في هذا العام مثلا خيرين أفجج بركنا ديمي حجي قد إيه ديبؤوني diinii kiyyaaf addunyaa tiyyaaf fayyaa tiyyaaf nagaya kiyyaaf na ilcaatu jechuu yoo beeyte naaf taasisi na laaffisi na jaalachiisi itti na kaasire jechuu yoo bara kana ammoo irraa hafuun isii maslahaa naa qabaatte waan tokko tokko ka fuuldurat argamu rabbi beeyte aksidana hamaa argamu tokko dhibee hamtuu argamtu takka rakkoo hamtuu argamtu takka beeyte yaa rabbi yoo maslahaa naan qabaatin irraa na hambisi jechuma akkana jedhee abbaan misaalaa hajjii fide jechuu duuba tokko naayiroobiitti gaagaafa jiran sani ameerikaa deemuuf deemuu dhabuu tana du'aa'ii godhe tuuba وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يو أمرين أمريكا ديم أكن شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمر لي يو كبيت تاتي فاقدره لي جد أنا ما تايسن اللي تاتو جد لا wafeetillee haa taatu hafurra yooma sharrillee naa taatu yoo silaa kheyrii naa taates na geeysi yoo sharrillee tahuu kanaa beeytu diinillee ta'a keeysatti diinin kiyya hacuucamee na rakkiftu jireennallee katti hacuucamu booddee haala kiyyaa keessatti illee katti hacuucamullee yoo kanaa beeytellee faqduruhu lii yaa rabbi narraa garagalchirii naa taasise namni jabaa barga. wanni jaalatan rajiiji yoo jaalatani tiruu jette oromoon tiruu rajiiji darbansani yoo jaalatti si qabde kamalee foon jaalatte isinuu turuu si taati jedhan akkasitti gaa kunoo gariin ima dida hamtullee haa taatu anumaa taasis jedhe hamtullee haa taatu naa taasis jedha akkasin jedhan jechuudha. تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه سلي نرى غرقلتي أنا اللي سرى غرقلتي دويدا غران وقولي نرى أبي وانسا بكسنا آبين جداني توبا كالأتمالي هم تستاتنا تاسس يوجدان ما لي في استكارة صلاة يوري ما في لنو بربادو أكلت شتنا تاتي يوجد gaaris qabaattu naa taate hamtus qabaattu naa taate yoo jedhe maasti karaa rabbiirra barbaadee rabbi cinqan maalumaafi rabbi ifii haasa'uma kanaa nu darara tanaafi istikaarani barbaachiftu isii dura godhanii hanga yeroo sadihii eega isii godhanii irraa bahanii mushaawarat taran jechuu kana keessa yoo ifa bahuu baatte warra saahiba ra'yii saahiba salaahaa tolinnaa itti beekaniini marii irra geeysanii jedhanii olomaan islaamaa akkana daddaqaban